hi guys welcome back to mama soj vlog how you guys doing if you are new here you are welcome and if you are the tallest subscriber god bless you as you always come back to watch my video hmm Oduduwa people don't finally take action o oh. they don't carry another step When we say e come be like say the Benin Republic They try them and right now they say they no go keep quiet again make Bele Republic continue to the old Sunday go put am for inside prison wey be say e no thief dem don lock am put for one place like that. now Bele Republic people, they no gree release Sunday Igboho di Yoruba Oduduwa nation Don't finally march o So dem dey go Bele Republic embassy say they wan go do protest wetin dey hold di belle republic wey dem no gree release sunday gboo dem need to let belle republic dey know say di belle republic don dey push di yoruba pipo to war that a love is a love olalofi because of say na receive call from oga bubu say ola receive call from oga bubu now say dem declare sunday gboo as dem um, declare sunday gboo wanted that for nigeria because of dat one now now decided to hold sunday gboo for no reason wey e no get freedom Sunday Igboho no Abeli. Yes, he was paid for that praise Abeli, but Sunday Igboho no even know the next step. Sunday Igboho lawyer now the advice to the Oduduwa people and say the Oduduwa people need to take another step because right now the judge sef no they give uh, the lawyer the the case wey the lawyer go fight for say see wetin Sunday go do the exactly something the lawyer no no. Then dey pay lawyer even the lawyer self may e no fit say he no give up because among the ten lawyers wey be say dem be dem don remain for six dog bagger by people. Because why dem no know exactly tin wey dem go fight for all i know say there is difference between dem tok say dis person na thief and eh, dem do wetin dem decided to dem tok say dis person na thief and eh, dem come decided to say wait, say okay we arrest you you thief dis you spend so so year for prison wey di lawyer come tok say okay e client no be thief o eh before they come start to dey drag the matter but Sunday Igboho no be like that Sunday Igboho now dem lock am put for there say e pass eh, Benin Republic Benin Republic people wey they get themselves right now They know dey stop for other people but uh, if they enter flight wey we say flight come stop e come transit their own flights, no they do like that why the other country no arrest them say why the uh, flight transit so if person come pass Benin Republic class say he wan pass and travel go to another country now the law go fit talk say okay o oh, see where when your document okay if you dey control at least the, the person go see know say see the reason why they arrestable. Oh. how many months o oh, you wan spend this one dem no talk say sunday igbo we give you three months to stay for this prison make you get freedom dem no talk sunday igbo say okay so we give you five months to stay for this prison before you go get freedom he no dey like that the lawyer no even know back and forth whether make i drag sunday go like this or like that. sunday go dey sick dem dey carry benin republic lawyer even sunday sef dey fear to even take the treatment and e no get choice e have to take it so that make e life for safe because if you no see take away continue to dey sick without medicine May e no go pepper for inside that prison right now e come be like say di benin republic don take eguche because we no understand because the benin republic like the way they say they handle the issue eh e come be like say sunday igboho permanent person for that country because case wey be say dem no gree talk whether Sunday Igboho see wetin you do o oh. Sunday Igboho see your punishment o oh. eh Sunday Igboho wife sef e don tire don go back go meet im children right now the food wey Sunday Igboho fit talk say no wan eat say like wife go dey cook come dey give am right now na jail e dey eat and as e dey eat the food na so e dey sick for inside the prison so the Yoruba people cannot silent anymore the Yoruba people decided to march say dem dey go to um, Benin Republic embassy for America there say they won't just go there to go tell them for that embassy say a love is a love una need to call una eh, people wey they all sunday gbo make they release sunday gbo because the only place where they fit do this protest like for america una know say di nigeria people don't go fit just come comot for that nigeria go benin republic say they wan go protest make they no still go arrest them. i know say benin republic say wan see be like nigeria because all wey dem also dey go like e don dey prove say benin republic say africa na africa na dem go dey be forever una don do like that but if to say na america for their embassy dem sef no go wan see the disgrace so definitely They go wan make the cost say if nigeria pipo stop eh, start to dey stop dat place wey be say they start to dey go there dey disturb them every week They dey there like five six hours People wey wan do passport sef dem dey disturb all of dem -huh. wey be say the benin republic sef if dem wan work dem come miss money like eh dem come miss money wey be say people wan do passport dem no see space enter that is where the benin republic go do the right thing say ah oga bubu o this dis sunday go do give us evidence if you no see evidence break up within two weeks we go carry sunday go leave her for im people making e go maybe if the yoruba people do like that, by then the benin republic will call know say they need to release sunday go because right now dem say on the 29th of october dem they go Eh, eh, eh, Benin Republic embassy to go protest to tell them that Sunday Igboho need to be released. Say Sunday Igboho no he no be criminal, he no be thief, he never pay anybody before. Nigerian government say wetin they do to Sunday Igboho na dem need to pay Sunday Igboho twenty billion naira for the thing when they do to Sunday Igboho. A lot of people say all those want your money they no go feel pay the money maybe because the judge wan make Sunday work out freely that is why uh, waka fully that is why dem dey talk say the nigeria government make e pay sunday gbona twenty billion naira say even though na eh, hundred thousand nigeria government no go fit pay at all right now both the moni o or no moni o like you know, people are not fighting for the twenty billion naira Yoruba people are fighting for Sunday Igboho, the health of Sunday Igboho, the children of Sunday Igboho, lead Sunday Igboho, a wife leader. That is what the Yoruba people are fighting for. Even though they never achieve their odudu, at least make they still collect Sunday Igboho. Because right now, the battle no go see if go front again. Because why? They no go fit dey fight for the dual nation. Come if they fight for Sunday Igboho, make them release Sunday Igboho. Like Bible say the logo go fit collect and win anyone inside the two. So they need to first fight for Sunday Igboho, the freedom of Sunday Igboho. And Nigeria government they do one thing, you know, they play one game What we no come understand. The game wey they play be say they play the game say they want all Sunday Igboho till 2023 make they finish election. All I know say this year don almost end finish. Na next year like cover the face of 2023. Right now, if that next year reach i no sure say they want all sunday igboho to that 2023 so that sunday igboho you no go feel talk about election but they don't do election you no go feel disturb dem so that the rest yoruba people go give up on oduduwa say they don't get anything to do with oduduwa again say they don tire since they don't release sunday gbon they just wan join the election make they just vote for yoruba person since wey be say hey, the thing don't talk to yoruba people side but we get option b more not just lose everything because right now like the thing wey be say the yoruba eh, the eh, people they the many of the Yoruba leaders too. This one will be say they don't speak. When we say many of them when they talk say they support Sunday Igboho before at the end of the day they call arrest Sunday Igboho. None of them even take action say make they release Sunday Igboho. And this matter now, e come dey pass be careful because if They no take action right now make they go no go spend christmas for that place because this year don't almost end So they go no know whether that four five months now you wan spend for that crazy. They just carry sunday go look at the ebele republic dey let di yoruba people they understand say eh, sunday go no they suffer Then they keep sunday go just to protect sunday go by people. make una no let that word deceive una because many of the Benin Republic go come out and say we are trying to protest Sunday but protest somebody wey na lock am for prison because if people go to abroad go seek asylum they know they lock them for prison say dem wan protect them. They know they lock them for prison say dem wan protect them. They will give them their freedom at least to protect them in the right way no be say to carry person lock up for inside prison May they go for one court to another may they carry money dey pass they give benin republic lawyer and at the end of the day dem go talk say dem dey protect di person me i no see dat one as protection o oh. person wey be say e dey waka with im family e dey go visit im family e dey waka with friends e dey work dat person come talk to who dem lock put for one place and i dey call dat one say na protection protection for inside prison maybe Benin Republic system o lo e con dey different from other country o oh, we no understand but no country go talk say to lock person for prison go be protection if na protection dem go give am one apartment grant am asylum for that Benin Republic say dem wan protect am give am little paper make say dey waka around at least but come lock somebody put for one place make many people sef no get access to am e just dey one place you no know say how many months like go spend for year e just be like person wey dey cage put for one place no front no back no left nothing nothing no right and the lawyer sef you no know wetin e dey fight for You no know wetin e dey dey write dem don write paper so tey many lawyer don dey give up for the matter so tey the lawyer sef don dey give advice say the yoruba obas need to waka for sunday gboo because the way the matter come dey go like this no be only wetin benin republic lawyer go fit do if to say that nigeria just plan sunday igboho lawyer go see to say wan waka for sunday igboho lawyer wey dey nigeria say dem go see load wey dem go take waka una see the agitator wey they arrest for sunday igboho asla dem don release twelve of them. we know say e take time say lawyer pelumi work hard but at least na nigeria na e country so this one wey be say by the republic nobody know where to go any area to go only the lawyer wey the lawyer salami wey dem they contact You know they do uh, e no fit do pass the one wey do right now so the case don the pass eh, lawyer, uh, lawyer salami so the yoruba people now the good wey they take action wey dem dey go benin republic embassy so my people as i come across the news now talk say make i carry am come here to call share with una alright my people make una let me know wetin una think for the comment section and if una never subscribe make una subscribe so now una no go miss any latest gist way, and the upload All about bye till i come on our next time bye guys see you guys in my next video bye guys.